na wow congratulations to our hero yes oh yoruba nation we stand finally finally sunday is free my correct correct people. my name na bose corners gist and i don come give una another correct gist This one na happy happiness gist so happiness no go finish our mouth in jesus name at last our hero sunday igboho is free. Congratulations to Sunday Igboho. Congratulations to Yoruba land. Congratulations to Yoruba nations. Yes, so my people, now wow, at last, devil. God don put devil to shame. Our popular Sunday Igbo, all of una know am when e don dey Kotonu eh, Benin Republic for prison since sake of say e dey fight for freedom make we free from the hands of fulani herdsmen and uh, all those people wey dey kpai boko haram wey dey dey beat our mama for farm wey dey dey follow our mama dey dey dey do the thing for bush when e no take hungry dem dey do am finish dem go still kidnap dem join am dem go come dey ask for money for ransom so finally finally dem come e don tey wey dem dey threa ten am nothing wey dis our hero never see for the hands of the nigeria government so last time people wey You e no know am when i just dey join my my channel for the first time last time yeah, i think now june or july they can't go there roughly this thing is not going to now two times now they don't go im house you understand me two times or no man gone man they don't go sunday igboho house The one go give a amaro ip for there He can't. He dem no come see am escape Now this kind time now come now. This kind time now he can't the second one when e happen again e con go you understand me as him dey dem con go him house again dem con even give two pipo roip for him house dem con use uh their dis thing dem con scatter the whole cars for him house con scatter all expensive cars wey be say all those uh uniform men wey be say their generation to generation no go even fit buy one tyre of the car dem come scatter am with gun me i no know whose kind bad belle be that one dem go you go person house go arrest am you no see am you no see am carry the next thing wey you reach there you delete two people you carry their their body carry am go you carry im wife you come reach na na know dat lady wey dem dey call lady k inside the same dis thing na lady k dey some pipo no go know am maybe some pipo go know am so my correct pipo as i hear dis news now e don tell me i hear i wan find out make i see whether na true whether na lie so because dem don one time dey when dem don find blow dis kain rumour wey e come be say na lie then you know sometimes person go dey shame if say wetin dem dey talk now na allegedly uh, na im me i take hear am too for channel so i don hear am say sunday igboho don free shebi una know keoki eh, eh, eh, wey be spokesman sunday igboho spokesman ehem himself don put am for there say sunday don free sunday igboho is free thank god for her for him and thank god for the mother also thank god for the wives the wife also e get one wen he dey germany i think na two wife na im get all of dem since all dis days dem don dey for dem follow am dey stay for cotonou you understand me nothing wey sunday igboho never see one time he don sick like this, you know where where somebody never go before He go come go there na no wetin dey a whole big man uh-huh. so he come fall sick when e be say everybody come dey pray that period me i even do fasting sef for that period when him fall sick so na so everybody dey dey dey pray hard say make nothing happen to am you understand me na so we all dey pray hard say god make anything no happen to this man because this man too na very nice person so if something happen to am and no be small thing him mama you understand me you know so im mama and im small small children and im wife na wetin dem go do because of say e dey fight for us you understand me so at the end of the day na almighty god now don release sunday igbohu eh my people, make una help us thank god for im life and help us i go still bring more news come for una pertaining sunday igbohu so make una share this video make e waka well well so make pipo happy wen e never hear say sunday igboho don come out now you understand me so my correct correct pipo e no easy o to fight for some pipo con even dey use di name of sunday igboho dey steal money up and down dey eat money for internet and sunday igboho name na dem come dey begin dey use dey eat money for internet so my correct pipo i'm very happy say at last sunday igboho don free e don come out at last so we give god the glory all glory be to god in jesus name i pray amen so my correct pipo una go leave una all comment according to wetin una watch right now you understand me if not god what god cannot do does not exist in the life of our brother our hero our fighter he's our hero thank god he's out i'm very grateful i'm very happy that at last he is out he is free free this is free freedom fighter at last he is free so guys leave your own opinion your own comment according to which you watch bye for now.